urumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose inshuti zacu mwirangwa amahoro muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma na thomas kamirindi mwiriwe neza imyitozo mpuzamahanga ya gisirikari yari imaze ibyumweru bibiri gabiro mu bikorwa byo kubungabunga umutekano yahumuje uyu munsi twitoje cyane cyane mu kugerageza guhuza igenamigambi cyane cyane no kureba uburyo ishyirwa mu bikorwa hanyuma no kuyikomeza gukomeza iyo migambi kuyishyira mu bikorwa kuko kuyigena ni kimwe hanyuma no kuyishyira mu bikorwa ni ikindi uyu ni general john batiste ngironsanga wo mu ngabo z'u rwanda umwe mu bari bayoboye iyi myitozo
abimukira magana abiri barohowe mu nyanja ya mediterane
inama ya karindwi y'abakuru b'ibihugu bya afurika n'ubuyapani yatangiye uyu munsi mu mujyi wa yokohama
muri zambia umunyapolitike cisimba kamwili utavuga rumwe n'ubutegetsi yatawe muri yombi mugume ku maradiyo yanyu no kuri interineti wa eshatu radiyo yacu voa akadomo komu mukurikirane aya makuru amakuru yo hirya no hino ku isi ubwato bw'abatabazi b'abataliyani bwarohoye abimukira ijana mu nyanja ya mediterane kuri uyu wa gatatu umubare w'abimukira bamaze kurohorwa muri iki cyumweru wageze kuri magana abiri amakuru yagaragaye ku rubuga rwa twitter rw'ubwato bwa mare joniyo bw'umuryango utegamiye kuri leta mediterania aravuga ko mu barohowe harimo abagore makumyabiri na babiri n'abana makumyabiri n'umunani biganjemo abari munsi y'imyaka icumi abo batabazi baravuga ko bari bagitegereje amabwiriza y'abashinzwe kuyobora amato mu nyanja kugira ngo bageze abo bimukira ku cyambu ubutaliyani bwafashe ingamba zikaze ku birebana n'abimukira mu myaka yashize bwakunze kwangira amato y'abatabazi guhagarara ku byambu byabwo mu kwezi kwa gatanu minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu y'ubutaliyani yakoze iperereza ku bwato bwa mari joniyo ibukekaho gufasha abimukira kwinjira mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko gusa ubute ubutegetsi bwaje guhagarika iryo kurikirana kuwa kabiri minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mateo silvani yangiye ubwato bw'abadage bwari bwatabaye abimukira ijana kwinjira mu mazi y'ubutaliyani inama ya karindwi y'abakuru b'ibihugu bya afurika n'ubuyapani yitwa tikad yatangiye uyu munsi mu mujyi wa yokohama mu buyapani tikad mu cyongereza ni tokyo international conference on african development cyangwa inama mpuzamahanga y'i tokiyo ku iterambere rya afurika ikoreshwa n'ubuyapani umuryango w'abibumbye ishami rya loni rishinzwe iterambere pnud banki y'isi yose n'umuryango w'afurika yunze ubumwe inama ya mbere yabaye mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatatu mu bakuru b'ibihugu bya afurika bari muri iyi nama y'iyokohoma harimo uw'u rwanda uwa misiri n'uw'afurika y'epfo uko barimo basimburana ku buyobozi bwa afurika yunze ubumwe n'uwa kenya wakiriye tikad imwe rukumbi yabereye muri afurika mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu iyi nama tikad ya karindwi izamara iminsi itatu turaza kuyigarukaho mu kanya mu makuru yo mu biyaga bigari na olivier nduhungireho umunyamabanga wa leta w'u rwanda umwe mu baherekeje perezida kagame
umwe mu bakuru b'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi muri zambia uzwiho kunenga ubutegetsi yihanukiriye yatawe muri yombi akurikiranyweho gutuka perezida edgar lungu abinyujije mu mashusho yakoreshejemo imvugo ica amarenga ko perezida ari imbwa cisimba kambwili w'imyaka mirongo itanu akaba umukuru w'ishyaka national democratic congress ritavuga rumwe n'ubutegetsi yavuze abinyujije mu mashusho agira ati hari imbwa zo muri cawama zitarambirwa kuzerera ayo mashusho yahererekanijwe ku mbuga nkoranyambaga chamawa ni urusisiro rwo mu murwa mukuru i lusaka rwo lungu yari atuyemo ataraba perezida mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu lungu yari amaze iminsi agirira ingendo mu bihugu byo hanze harimo ubuhinde n'ubuyapani bwakiriye inama y'abakuru b'ibihugu bya afurika ivuga ku iterambere ibiro ntaramakuru by'abafaransa byavuze ko kambwili yabajijwe n'abashinzwe iperereza mu gihe cy'amasaha abiri mbere y'uko afungirwa ku cyicaro cya polisi biteganijwe ko azagezwa imbere y'urukiko ku wa kane ngo akurikiranyeho ibyaha byo gutuka umukuru w'igihugu aramutse hamwe n'icyaha kambwili wahoze ari umudepite mu ishyaka riri ku butegetsi yahanishwa igifungo cy'imyaka itatu
muri yemen ingabo za leta zasubiranye umujyi wa aden wari umurwa mukuru w'icyahoze ari repubulika ya yemen y'epfo inyeshyamba zitwa ceinture verte zari zarahafashe ku itariki ya karindwi y'uku kwezi aden niho leta ya perezida mansur hadi yemewe mu rwego mpuzamahanga ikorera yirukanwe iyi leta rero yirukanwe mu murwa mukuru w'igihugu sana n'inyeshyamba z'abahuti mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu umutwe w'inyeshyamba ceinture verte urwanira kugarura ubwigenge bw'igice cy'epfo cy'igihugu cya yemen
uhagarariye umuryango w'abibumbye muri zimbabwe bishop jajuli aravuga ko itoteza rikorwa na leta ku batavuga rumwe n'ubutegetsi mu myigaragambyo bimaze kugera ku rugero rutarwo kwihanganirwa uyu mukozi w'umuryango w'abibumbye yabwiye abanyamakuru ko ibihano byashyizweho n'ibihugu by'amahanga atari byo byateye izahara ry'ubukungu bwa zimbabwe arasaba ko leta ya emerson mnangagwa ishyiraho gahunda yo gukura abashoramari yo gukurura abashoramari bakomeje gutinya gushora imari muri icyo gihugu bisho parajuri aravuga ko ahangayikishijwe n'uko batavuga rumwe n'ubutegetsi bimwe uburenganzira bwo kwigaragambya ku kibazo cy'ubukungu bwifashe nabi bakaba bakomeje guhigwa bukware leta ya munangagwa ivuga ko irimo gukora iperereza rigamije gushakisha uri inyuma y'inyerezwa n'ihohotera ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi baherutse gukora imyigaragambyo yo kwamagana ubutegetsi tatenda mombeyarara ukuriye itsinda ry'abashishikariza abandi guharanira uburenganzira bwabo arwariye mu bitaro biri harare nyuma yo gufungwa no gufatwa n'abantu icumi bitwaje intwaro yemeza ko bamufashe bunyago bakamwica urubozo ndetse akavuga ko abo babikoze ari abakozi b'inzego z'umutekano
radiyo ijwi ry'amerika uburusiya bwiteguye guhagararira amasezerano y'amahoro yaramuka abonetse hagati ya leta zunze ubumwe za amerika n'inyeshyamba z'abatalibani bo muri afghanistan ni minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'uburusiya yabitangaje uyu munsi ibinyujije ku kigo ntaramakuru tas cya leta y'uburusiya amasaha make abatalibani bamaze kuvuga ko bari hafi cyane kumvikana na amerika izi mpande zombi abatalibani rero na amerika bari mu nama ya cyenda y'imishyikirano yabo idoha muri qatar kuva mu cyumweru gishize umuvugizi w'abatalibani zabibura mujahid yanditse kuri twitter ati imishyikirano irakomeza uyu munsi kuwa gatatu turi hafi y'amasezerano uburusiya ni kimwe mu bihugu by'indorerezi muri iyi mishyikirano iri hagati y'amerika n'abatalibani muri qatar aya makuru murayabwirwa na radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda uretse ku maradiyo yanyu turi no kuri interineti radiyo yacu voa akadomo komu mu bwongereza abisabwe na minisitiri w'intebe boris johnson umwamikazi elizabeth yemeye guhagarika by'agateganyo inteko ishinga amategeko mbere y'uko ubwongereza busohoka ku mugaragaro mu muryango w'uburayi bwiyunze umunyamakuru w'ijwi ry'amerika mu biro byayo i londres mu bwongereza venuste nshimiyimana araduha ibisobanuro
mu ibaruwa minisitiri w'intebe boris johnson yandikiye abagize inteko nshingamategeko yagize ati imirimo y'iyi nteko imaze iminsi magana atatu na mirongo ine igomba guhagarara ati mu gihe cy'imyaka hafi magana ane hagati ya bibiri na cumi na bibiri na cumi na kabiri niho imirimo y'inteko yahagaritswe nyuma y'iminsi magana abiri na mirongo itanu inteko iterana boris johnson akomeza agira ati muri icyo gihe hari amategeko yatowe kandi y'ingirakamaro ariko ni nk'aho abadepite bafashe igihe batora amategeko amwe mu gihe arebana no kuva mu muryango w'uburayi yagendaga asigazwa inyuma kugira ngo azibwe mu cyiciro cya kabiri cy'inteko ati ibi ntibishobora gukomeza gutyo boris johnson yasabye kandi abagize inteko nshingamategeko kunga ubumwe mbere y'itariki ya mirongo itatu n'imwe ukuboza kugira ngo leta izashobore kugera ku masezerano mashya n'umuryango w'ibihugu by'uburayi gusaba ko imirimo y'inama yihagarara kugira ngo hatangire ikindi cyiciro biteganywa n'itegeko nshinga ariko ubusanzwe hashira iminsi mike nk'icyumweru kimwe gusa mbere y'uko ikindi cyiciro cy'imirimo gitangira biteganijwe ko iyi nteko izahagarikwa ku itariki ya cumi z'ukwezi kwa cyenda hagashira iminsi makumyabiri n'itatu mbere y'uko umwamikazi avuga ijambo ku itariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa cumi hazaba hasigaye ibyumweru bibiri gusa mbere y'uko ubwongereza buva mu muryango w'uburayi ku itariki ya mirongo itatu n'imwe bityo abadepite ntibazashobora kubona uko bajya impaka ku kibazo cyo kuvana ubwongereza mu muryango w'ibihugu by'uburayi ariko boris johnson avuga ko atari cyo agamije That is uh, completely untrue. If you look at what we're ibyo doing, bavuga si byo we're bringing rwose forward a iyo urebye legislative ibyo turimo program dukora on crime, turategura on amategeko hospitals, mashya yo and kurwanya making ubugizi sure bwa that we have nabi the, uh, azagenga education ibitaro funding that we kandi need. And turashaka there ko will be haboneka ample amafaranga time akenewe on mu both burezi sides of that impande zombi controversial zizaba October the zifite igihe 17th gihagije ample nyuma time y'inama in yo Parliament kuwa cumi na for karindwi MPs ukwakira to debate, kugira ngo abadepite uh, the bajye impaka EU ku to make muryango Brexit and, w'uburayi uh, kuri all the brexit other no ku issues.
bindi bibazo Ample time.
igihe kizaba gihari abatavuga rumwe n'ubutegetsi bahagurukiye rimwe bamaganira kure icyo cyemezo jeremy corbyn uyobora ishyaka ry'abareba yandikiye nawe umwamikazi amusaba kudahagarika imirimo y'inteko nshingamategeko It is a constitutional outrage. This ni is uh, igikorwa kinyuranye template n'itegeko the nshinga Prime Minister ubu ni uburyo is elected by a minisitiri very w'intebe small watowe number n'abantu of bake bo countries mu to ishyaka serve the ry'abakonservative constitution, bwo to run gushaka roughshod over kurenga ku parliament and itegeko prevent any nshingamategeko no legislation or kubuza debate ko hagira that would itegeko stop this ritorwa country ribuza being EU.
ubwongereza kuba mu muryango w'uburayi nta masezerano n'ibindi bibazo byose bizakurikiraho minisitiri w'intebe wa scotland nicola sturgeon yavuze ko boris johnson yitwara nk'umutegetsi w'umunyagitugu asaba ko hategurwa amatora
dushobora no kuzatora kugira ngo tumukureho icyizere kandi birashoboka niba ari bwo buryo bwonyine busigaye kugira ngo tuburizemo imigambi ye ubutumwa mpaye boris ku matora niba yemera ibyo arimo nareke perezida tuyagemo w'inteko nshingamategeko john berko yavuze ko kiriya cyemezo kinyuranije n'itegeko nshinga umwamikazi elizabeth wa kabiri uri mu biruhuko mu ngoro ya balmoral yatangaje ko yemeye ko inteko izahagarikwa by'agateganyo ku itariki ya cumi imaze icyumweru kimwe gusa itangiye imirimo yayo nibutse ko ejo ku wa kabiri abayoboye amashyaka atavuga rumwe n'iri ku butegetsi bari biyemeje kuzasaba inteko nshingamategeko guhatira minisitiri w'intebe boris johnson gusaba ko igihe cyo kuva mu muryango w'uburayi cyakongerwa bikazaba nyuma y'itariki ya mirongo itatu n'imwe ubwo yabatanze agasaba ko inteko y'abadepite yahagarikwa bashobora nabo kuzakoresha ubundi buryo bwose kugira ngo bamwivune venuste nshimiyimana ijwi ry'amerika londres urakoze venuste nshimiyimana utugejeje mu rwanda aho imyitozo mpuzamahanga ya gisirikare yari imaze ibyumweru bibiri yarangiye uyu munsi ku gicamunsi mu kigo cy'ingabo z'igihugu cya gabiro mu burasirazuba bw'u rwanda yari ihuje ibihugu makumyabiri na bitanu byo ku migabane itatu bitozaga ku kubungabunga amahoro no kugarura umutekano hirya no hino ku isi ni inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa
igabiro mu burasirazuba bw'u rwanda mu kigo cy'imyitozo ya gisirikare aha hari haciye ibyumweru bibiri abasirikare abapolisi n'abasivile mu bihugu bitandukanye bitoza ku mikoranire bahuriramo mu butumwa bw'amahoro hirya no hino ku isi brigadier general flora lapte uhagarariye igisirikare cya amerika ku mugabane wa afurika wari n'umwe mu bayobozi muri iyi myitozo yadutangarije ko nyuma y'ibyumweru bibiri bungutse ubumenyi bwinshi The outcome of the uh, Sierra Leone 19 uh, exceed our expectation in the number of uh, participations.
aragira ati umusaruro w'imyitozo ya gisirikare warenze uko twari tuwiteze ku kijyanye n'ubwitabire ku bantu baturuka mu bihugu makumyabiri na bitanu ariko ikindi buri muntu yaje hano mu byumweru bibiri gusa ni imico itandukanye indimi zitandukanye n'inzego zitandukanye baje kubera ko bashakaga kwiga kandi bashaka kuba abarinzi b'amahoro beza baritoje cyane kandi ubu biteguye kubishyira mu bikorwa ikindi gishimishije ku mahugurwa make bakuye hano abasirikare bacu bazi gukorera hamwe barize kubana twabonye ko abasirikare bacu bashoboye bafite ikinyabupfura kandi ni abanyamwuga That are our partners are very capable, they are very disciplined, very po- are professional.
nicyo kimwe na Brigadier General John Baptiste Ngironsanga nawe wari umuyobozi muri iyi myitozo aravuga ko hari kinini abahatambutse batahanye abavuye hano hari icyo bongereyeho kubera ko dukorera hamwe baruzuzanya n'abataje hano nk'ibintu kimwe bibiri bitatu mu byongereyeho Ah, cyane cyane twitoje cyane cyane mu kugerageza ku- guhuza igenamigambi cyane cyane no kureba uburyo ishyirwa mu bikorwa hanyuma no kuyikomeza gukomeza iyo migambi kuyishyira mu bikorwa kuko kuyigena ni kimwe hanyuma no kuyishyira mu bikorwa ni ikindi So, ibi ni- nibyo twakomeje twitoza ku buryo nizera yuko hari kinini cyiyongereyeho Bwana Peter H. Vrooman ambasaderi w'Amerika mu Rwanda wari muri uyu muhango wo gusoza ku mugaragaro iyi myitozo ya gisirikare yashimye buri gihugu ku ruhare rwacyo ndetse n'ubushake bw'u Rwanda mu gukomeza gutera inkunga ibikorwa byo kugarura amahoro no kubungabunga umutekano ku isi aravuga ko bizafasha kuri ejo hazaza to understand and react and respond and think ati bizafasha kumva ukagira icyo ukora mu buryo bwihuse uko ikibazo kimeze n'aho kiri ni byiza kandi bifite umumaro byakozwe mu byumweru bibiri mwari kumwe nanone ndongera nshimire buri wese ku bwitabirire guturuka ku migabane itandukanye muzagira uruhare rw'ingenzi mu gutegura kugira isi yuje amahoro kuri ejo hazaza mu kubungabunga amahoro for better peace operations in the future.
General Patrick Nyamvumba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda nyuma yo gushima ubufatanye bw'ibihugu mu gukomeza kubungabunga amahoro n'umutekano ku isi aravuga ko ubushake bw'u Rwanda ari igisirikare cya RDF bikomeje mu bikorwa nk'ibi Ati, u Rwanda na RDF bizakomeza gutera inkunga ibikorwa byo kubungabunga amahoro n'umutekano aho ruzitabazwa hose sinshidikanya ko iyi myitozo yagize akamaro gakomeye mu kongerera ubushobozi abasirikare abapolisi n'abasivile binyuze mu gusangira ubumenyi n'ubunararibonye bwanyu muri iyi myitozo ya gisirikare hanigiwemo uburyo bareba uko bakongera umubare w'abagore mu bikorwa byo kubungabunga amahoro no kugarura umutekano ku isi kuri iyi nshuro bigaragara ko harimo abasirikare abapolisi n'abasivile batari bitabiriye ku nshuro ya mbere bitandukanye na liyetona patrick zuba ubarizwa mu ngabo z'u rwanda zirwanira ku butaka ariko hari ku nshuro ya mbere akagira ati ibyo nungutse rero cyane birimo ko birashoboka ko dukora n'abanyamahanga kandi icyo dusabwa gukora tukakigeraho dushyize indangagaciro zacu imbere ntabwo byari byoroshye kuko twari dufite ururimi rutandukanye ariko ibya gisirikare biba bijya gusa twahuje uburyo tubikoramo takitike tekinike turabihuza ariko cyane cyane dushaka kugaragaza uko bikorwa hariya muri Central African Republic nakwibutsa ko imyitozo ya gisirikare yatangiriye igabiro ku itariki ya cumi n'enye z'uku kwezi kwa munani yari ihuje ibihugu makumyabiri na bitanu kuko ku munota wa nyuma igihugu cya kenya cyagombaga kwitabira nticyahageze bakomokaga ku migabane itatu amerika uburayi na afurika ariko biboneka ko byinshi mu bihugu ari ibyo ku mugabane wa afurika abayitabiriye babarirwaga mu gihumbi magana abiri mu bigo bya gabiro gako na kanombe bose ntibari abasirikare kuko harimo abasivile bo mu muryango w'abibumbye mu bihugu byo ku mugabane w'uburayi amerika no mu yindi miryango mpuzamahanga amahanga akomeje gushima u rwanda ku bushake rugaragaza mu bikorwa byo kubungabunga amahoro no kugarura umutekano ku isi nakwibutsa nanone ko kugeza ubu rufite abasirikare basaga ibihumbi bitanu n'abapolisi basaga igihumbi hirya no hino ku isi mu bikorwa nk'ibyo indi myitozo nk'iyi yaherukaga kubera mu rwanda mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani iyo ubu yateguwe n'igisirikare cya amerika ku bufatanye n'igisirikare cy'u rwanda rdf ubufatanye bugamije kubungabunga amahoro no kugarura umutekano ku isi niyo yari insanganyamatsiko aho bagira ubusa ijwi rya amerika igabiro mu burasirazuba bw'u rwanda Eric tugushimire kuri iyo nkuru utujyanye mu Buyapani aho inama ya karindwi y'abakuru b'ibihugu bya Afurika n'Ubuyapani yatangiye kuri uyu munsi mu mujyi wa Yokohama aho nyine mu Buyapani yitabiriwe n'abaperezida makumyabiri barimo perezida w'u Rwanda Paul Kagame Yoweri Museveni wa Uganda na visi perezida wa mbere w'u Burundi mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yabajije umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u rwanda olivier nduhungirehe ibyo iyo nama igomba kwiga inama yatangiye uyu munsi yafunguwe na minisitiri w'intebe w'ubuyapani shinzo abe ari kumwe na perezida uh, wa wa misiri ari akaba ari nawe uyobora umuryango wa w'afurika uh, yunze ubumwe rero uh, insanganyamatsiko y'iyi summit y'iyi nama y'abakuru b'ibihugu ijyanye no guteza imbere uh, afurika uh, binyuze uh, mu bantu ni ukuvuga guteza imbere abantu guteza imbere ikoranabuhanga no guteza imbere ibyo guhanga ibishya inovasiyo byari biteganijwe ko uyu munsi ku wa gatatu bw'inama yatangiraga ko umukuru w'igihugu cy'u rwanda perezida paul kagame nawe agira ijambo ageza kuri bagenzi be no ku bandi bateraniye muri iyo nama mbese byabaye niba byabaye se yavuze ku ki yabagejejeho iki
uyu munsi habaye itsinda rya mbere ni ukuvuga plenary session ya mbere yaganiriweho n'abakuru b'ibihugu ku bijyanye no kwihutisha ibyo guteza imbere ubukungu no gushyiraho amategeko yorohereza abashoramari binyujije mu mu guhanga ibishya inovasiyo ndetse no gukorana n'abikorera rero perezida nyakubahwa perezida wa repubulika yabagejejeho nyine ibyo u rwanda rwagezeho uko ubu bufatanye na na tikadi bufasha afurika u rwanda mu guteza imbere ubukungu ndetse akaba nyine yana yanifuje nyine uko uko iyi ubufatanye bwakomeza gutera imbere kugira ngo bigirire inyungu ibihugu bya afurika mu kwiteza imbere no guteza imbere ubufatanye ndabona hano ku rutonde rw'abakuru b'ibihugu b'abanyafurika bitabiriye iyo nama hari abarenga makumyabiri abagera kuri makumyabiri ndetse n'abaminisitiri b'intebe bagera kuri batandatu hari abo muri ako karere baba mu karere k'ibiyaga bigari bahari hari abo bashoboye kubona yego bari bahari hari perezida wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo hari perezida wa uganda perezida wa kenya hakaba n'ahari na na minisitiri w'intebe wa tanzania ndetse na visi perezida wa mbere w'uburundi none uvuze yuko perezida wa uganda yari ahari mbese nkubaze haba hari akanunu y'uko we na perezida w'u rwanda bashobora kuba bahura bakaganira dore ko baba bafite na byinshi baganira n'ibibazo bagomba gukemurira hamwe abaperezida bombi baraturanye u rwanda na uganda ibihugu by'ibituranyi ngira ngo ntabwo byaba ngombwa kujya yokohama mu buyapani ngo bariho baganirira nk'aho batashobora kubikora mu karere ariko uko byagenda kose mu cyumweru gishize hashyizweho umukono ku makuru y'amasezerano hagati y'u rwanda na uganda ubu ikizakorwa mu bihe biri imbere ni ukureba uko yashyirwa mu bikorwa kandi ibyo ngibyo bizakorwa mbere na mbere n'ibihugu byombi none se ayo masezerano azashyirwa ate mu bikorwa mu gihe ibihugu byombi byitana ba mwana hambere aha hari ibinyamakuru byafunzwe muri uganda ndetse no mu rwanda none se gushaka kwiza kurihe ayo masezerano arahari yashyizweho umukono kandi n'ayo masezerano asobanura ukuntu ibibazo bikemurwa hari na komisiyo iteganyijwe ihuriweho n'abayobozi b'ibihugu byombi komisiyo igizwe n'aba minisitiri w'ububanyi n'amahanga harimo n'abaminisitiri bashinzwe ubutegetsi bw'igihugu ndetse n'abayobozi bashinzwe iperereza rero ngira ngo ibibazo byose bizaganirwa muri izo nzego kuba rero amasezerano ari bwo agishyirwa umukono wenda akaba ari ibitumvikanwaho neza ngira ngo ntabwo ari ibintu bitangaje cyane ariko icyo twe tuzashyira imbere no kugira ngo ibibazo byose tubiganireho n'abayobozi ba repubulika ya uganda hanyuma amasezerano ashyirwe mu bikorwa
umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u rwanda olivier nduhungirehe yaganiraga na mugenzi wacu venuste nshimiyimana thomas komerezaho yego tujye mu rwanda aho abanyarwanda bahangayikishijwe n'ikibazo cy'abana batwara inda abahanga bavuga yuko ubyaye atarageza ku myaka cumi n'umunani y'amavuko bishobora kumuviramo ingaruka zikomeye ndetse agashobora kuba atabyara ukundi asumita akaba yaraduha inkuru irambuye bimaze gusamo icyorezo aho wumva hirya no hino mu turere babarura abana barenga magana atanu baba batwaye inda bakiri bato benshi mu bahuye n'iki kibazo usanga bahangayikishijwe n'uko umwana wabyaye akiri muto ahita atakaza amashuri imiryango ikamutererana ariko ntibamenye ingaruka zindi zimugeraho kuko yabyaye imburagihe bamwe mu bana bavuganye n'ijwi rya amerika umwe wabyaye afite imyaka cumi n'itatu undi akabyara afite imyaka cumi n'itanu bagaragaje ubuzima bukomeye banyuzemo nyuma yo kubyara ari bato mbese narahabaye nyine mfite inda igihe kiragira inda iramfata njya kwa muganga baramfungira kwa muganga abaterankunga baraza baranyishyurira bari banciye ibihumbi magana atandatu na makumyabiri oya nyine iyo ubyaye kwa muganga nta mituweli ufite nta bwishyu ufite baragufagitirira utayabona nyine hari aho bafungira abantu babuze ubwishyu nabyaye mbazwe bansiga ipamba mu nda bansubiza ku iseta bwa kabiri bambaga nta n'ikinya ndamuhamagara mubwira ikibazo nari mfite na bwa basi nashaka ngo urire imbuto akambwira ngo se ngo wabyaye umwana ufite amenyo nubwo ibibazo aba bana bavuga ahanini usanga bigendanye n'imibereho mibi bahita binjiramo nyuma yo kubyara ariko abahanga bavuga ko ingaruka mbi zo kubyara umuntu akiri muto ahanini zishingiye ku burwayi akuramo rimwe na rimwe bushobora no kugera ku rwego rw'uko atazongera kubyara ukundi niyo yaba amaze gukura dr aniseti nzabonima ni impuguke ku byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere yabisobanurira ijwi rya amerika iyo umuntu watwaye inda akiri muto imyanya ye myibarukiro iba itarakura ngo igere ahantu izakira umwana neza cyangwa itume umwana asohoka neza ariho niho rero ushobora gusanga nk'umwana wabyaye akiri muto yababyaye afite imyaka icumi cumi n'ibiri cumi n'itanu munsi y'imyaka cumi n'umunani aho umubyeyi ashobora gukomereka imyanya yegeranye n'aho umwana anyura avuka none bikaba byamutera ubusembwa ahangaha rero hashobora gukomereka nk'uruhago rw'inkari cyangwa ndetse n'uruhago rw'umwanda munini umuntu ntashobora noneho gukoresha iyo myanya uko yari isanzwe ikora noneho igisubizo kikaba cy'uko haba umwanda muto cyangwa umwanda munini we bishobora kujya biza igihe atabishatse ikindi ni uko ashobora kugira ubundi burwayi bw'uko imyanya yakoresheje mu kubyara iyo myanya nabwo iba yakoze imirimo ariko itaragera igihe cyayo ibyo bikaba byatuma hashobora kubaho noneho nk'uburwayi bumwe na bumwe bushobora kuzamukira ku iryo kora ry'igihe imyanya itaragera noneho bikazatuma noneho nko ku gihe azakomeza kubyara mu minsi iri imbere azagira ikibazo wenda cy'uko yagira wenda nko guturika umura cyangwa wenda akaba yagira wenda nko gutwara inda iri hanze y'umura cyangwa akaba yagira nk'ikibazo wenda cy'uko ashobora kugira inda ntikure neza ngo igihe igihe cy'imvutsi ahubwo zikaba zivamo zikiri zikiri ntoya iyi mpuguke isobanura ko izi ngaruka zishobora no kugera ku myitwarire y'umwana ubyaye akiri muto ndetse no ku muryango we muri rusange ahangaha umwana watwaye inda akiri muto biramuhungabanya bikamukomeretsa mu mutwe ku buryo ushobora gusanga imitekerereze ye ndetse na gahunda uko yari wenda yari yazipanze kuko zipfuye bigatuma abona ko atakiri ku isi ya rurema ibi ngibi niho usanga nk'abana bamwe ugasanga amaze kubyara umwana ariko ko ari umwana uri kurera undi nawe atabishoboye ugasanga yagize nk'ibimenyetso by'uburwayi bwo mu mutwe akaba yakwanga umwana akaba se yakwanga konsa umwana akaba se yakwanga wenda nk'abantu b'igitsina gabo kuko wenda umugabo yamuteye inda akaba se yakwanga wenda nk'ababyeyi be uko abona ababyeyi wenda batamufashije n'akagira ikimenyetso cyo kugaragaza nk'amahane cyangwa se kwanga abandi kandi akaba yakora n'ibikorwa wenda bitari byiza ikindi ariko ni uko ashobora no kugira hashobora no kuba n'ingaruka bikarenga wa muntu bikaba ku muryango ku muryango ni hahandi usanga wenda nk'ababyeyi b'umukobwa ubyaye ukiri muto nabo bagira ipfunwe ryapfunwe noneho bakarigaragaza wenda bamwirukana mu rugo cyangwa nabo nabo bashwana hagati yabo wenda umugabo n'umugore kugeza ubu imibare yagaragajwe na minisiteri y'umuryango mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi igaragaza ko muri uyu mwaka abana ibihumbi cumi na birindwi bari munsi y'imyaka cumi n'umunani batewe inda batateguye naho mu mezi atandatu ya mbere ya bibiri na cumi n'umunani abana bagera ku bihumbi icyenda nabo bamaze guterwa inda asumuta kaboyi ijwi rya amerika i kigali asumuta kabuye urakoze kandi ni nawe dushorejeho aya makuru inshuti zacu rero turabashimiye cyane mugire umugoroba mwiza kuri mikoro mwari kumwe nanjye jeffrey mutagoma na thomas kamirindi murakarama